people, I welcome back again to Inform Me Radio this morning and um, this now our paper check check program investigative table. My name na Olayemi. I salute na well well. Some of the papers waiting for table here with us now: the Punch newspaper, the Vanguard newspaper, the Prime, uh, uh, Premium Thanks. Times, and uh, we go see the ones where we go fit enter. But I trust. I'm eh, not gonna trust us say the paper headlines where we go enter today we go try enter inside the belle small small or we go use torchlight searchlight all the lights to take eh, see wetin the inside in fact if na firewood na in the pot dey under sef we go check around and the kind wood wey wey the thing <laughs> wey they use Uh, wetin they take start the fire The intensity of of the fire we go measure am to know <laughs> the the degree of the heat and all that <laughs> na we go do this morning because some of these papers get some very very interesting headlines wey go dey make our head dey say eh eh eh, eh, eh. so right so na country sister again o oh, olayemi na me dey dey talk to una yes so but not be only me dey inside my brother still dey i tie am put for chair say until we finish this matter we no dey comot because all in fact na sleep na we suppose dey sleep or we oh. dey eh, inside blanket abi under blanket with eh, our agbo dey steam ourselves na so e dey always be for every december eh, raining season and dry season like that na so e dey always do us say if we no take proper care as we dey expose ourselves yes the dust wey dey raise wey dey go around the cold and all that go affect the body but god don give us a natural immunity and he give us uh, herbs our herbs around us for yeah, us to take know how to take do am so that no matter how we tire reach solution dey for us those of us wey know how to take concussion this na the time if you no know before you had better learn it <laughs> because we don't even we don't even see am now say even the the uh, so called drugs uh, the whether e dey even add wey dey add to uh, to destroy our immunity yes. now we no even come know again uh, uh, but meanwhile the original they dey call am alternative medicine now meanwhile na herbs na be the original thing wey god give us for us to take take care of ourselves na so i go talk am reach o make una hear from my brother make it tell us a name i for say where you from come i know wan make to catch you now oh my people adeoma I esi be the name and i greet everybody this morning and thank baba god as we don't feel enter the next uh, phase of the program the investigative table where we for the check papers and then um, put mouth for some of the things when because sometimes the way it be for the paper or the caption you could discover say it, it always um, sometimes if he annoy you sometimes if he they make you who no no go say hey did they try but waiting they behind that try what you just mentioned so <laughs> nah, there's always a game against the people now just be the truth so anyhow it be make we look at what we get as she don't already tell us <laughs> the kind of <laughs> the kind of things where paper was somewhere dateable we go just uh, sharp sharp run enter the vanguard oh, Adamo, this ¿Ah? was an Avanga one textile. Oh, okay, maybe we start something very interesting. <laughs> okay, so make we check the one when they her uh, hand so that we go use those this, one. This headline, this it is with me away. Eh, uh, eh, eh, CCT can't justify four hundred million paid to contractors. Audit report. <laughs> this now from the premium times. I just get to talk this one <laughs> because it interest me well. well. It might look the less you see. Nigeria, the the truth of the matter be say the matter don reach a point eh? of say na constant drama on daily basis just drama drama drama. oga okay, adeomo wetin dis thing dey show to the world to the international world. drama drama drama. then if dem talk you go talk say dem dey talk bad. Yeah. you can imagine eh, eh, a whole cct. Hmm. Mm. Well, uh, you see, hey. uh, eh, CCT, Code of Conduct Tribunal, mm. say no go fit justify 400 million paid to contractors. contractors. You, you can imagine, say, the same people when they monitor and take records of um, people when they, they call corrupt people. Mm. Because CCT, now, Code of Conduct Bureau, now, in face, they check your asset before office yes. and asset after office. Yes. Just to make sure you know to thief, even even though <laughs> you, that is you know to uh, eh, thief. Not to thief. Uh-huh. But now, see, they no fee justify 400 million pay to contractor on their own. It means say so they don't get integrity now. Uh-huh. So this na they case, are corrupt. This na case of a refrigerator no fit refrigerate wetin they give and keep. so if we don hear say meat spoil for inside refrigerator <coughs> or refrigerator talk say i dey work but i no fit block wetin you say make i keep o oh. na we dey talk so so e good make we realize say hmm. first how dem go fit justify when their oga dey go slap security man for street hmm how dem go until now that case yes happen to a, eh, an indigenous nigeria eh, when they suffer somewhere they try to look for wetin e and the family go eat e no see justice you see wetin i dey talk say nigerians dey learn yes a time is coming we go start to dey slap the the indigenous nigeria go start to dey slap the big men when use nigeria for their selfish interest so sensitive no fit the court of conduct tribunal no go fit sit down even justify because on their own you when you dey you be tribunal they always they look into cases of people. Not be the same cct when they take the when they take face on onoge mm-hmm. just to remove her from office yes to remove am to put uh, the present uh, CGM. yes na the same people no fit justify the issue of their own corruption you can imagine so efcc now need to arrest the whole cct and then make we go make we comot am from office efcc dey themselves dey claim no make i fit use efcc the reason uh-huh. is this cct go come monitor efcc efcc dey <laughs> monitor the icpc dey monitor them dss go dey monitor icpc as we talk say the me i come dey monitor dss as we talk say the enemies of the people uh, become the enemies of themselves na be this matter okay. so so the matter don and yet they they talk about the patriotic nigerians these are the these are the people wey we dey talk high deli high delegated human beings when they wey suppose be patriotic nigerians mm. very sad matter okay oga adeomu i mm. wan still shock you with another one still from the premium times say customs grants suspicious 79 billion import waivers Snobs, auditor general <laughs> <laughs> yes, on the third general, and somebody employ and put for office. Abi? And, the very custom official, when grant seventy nine billion import, import waivers. waivers. know why he wave he know wetin dey uh, inside wetin dey inside wey he wave wey we wave and he know say the direction wey that thing dey go dey quickly quickly urgently need am first go when you come back we do the document when dem go take cover up wetin you carry and then two even when the auditor general wan begin dey tok oga you wan dey begin dey investigate wetin your own boss call me say make i allow waka so eh, you go know say the country na the same matter of we dey learn <laughs> na it still be all this one hmm. these are further revelations of learning smartly hmm. i dey come i go shock you i go i'll give you another one <laughs> oh <laughs> make i go on yeah no okay uh, mdas hide identities of individuals who received over over fifty billion in government transactions <coughs> nigeria government sabi do denial seriously but now finally they don dey gradually dey come back to wetin we dey talk all this while if mdas don dey dey hide identity of people wey collect 50 up to over fifty billion 15 billion in government transactions transactions then e e therefore mean say government deliberately do the the we go we call it ghost transactions because you cannot actually lay hand on na ghost transactions this this one takes us back to all the borrowing borrowing now and then wetin we we uh, wike dey talk say nigeria don actually borrow and they are not owing eh, anybody say they just dey use am take dey loot say they are he said these same countries are only co-looters with this present government okay and now, even though the statement na political because in the vie for office mm. but na one way to always bring out the truth about themselves mm-hmm. uh-huh. so we should understand wetin dey go on say if you cannot reveal the identity of who receive fifty billion and above then how much i need to collect to for you to come reveal my identity okay as an indigenous as nigerian you they just they just do you like this <coughs> carry you give uh, cleaners make they clean you oh. <laughs> all right still on the premium times nigerian government ministries can't account for three hundred and twenty-four billion audit report. dem no fit account. dem no fit account for. yes and tomorrow ideally wetin we suppose dey do by now everybody when they in charge of signing and movement of all the money when worker you see we don't dis- we don't discover say these very fighters of corruption are the most corrupt they only came into the government to look for opportunity mm-hmm. and now we don't see them say this government so far f- 2014 was an end to end project for uh, okay 2015 early early 2015 was an end project to the era of pdp on the issue of looting but so far so good another crop of people learn the lesson came eh, professionally but unfortunately they go introduce things when go they make people constantly they talk about them now this same government now get where person for go write about pol uh, eh, uh, eh, dig say buildings and everything when they tell am make you do is swallow the money <laughs> they arrest the guy go keep am go keep am for some days kokula why you go talk now auditor general say over three hundred and something billion They no fit account for and all this money we go talk say government no get money we constantly dey borrow and yes and according to finance minister we need more taxes to finance the expenses that is running into the pockets of some persons of some people. so me and you now know that we just constantly dey feed this set of human beings when dey government and dey be equally federal civil servants because right now they all have a hand in all this matter mm. because mdas mm. not be politicians mm-hmm. mdas na civil servants civil servants, yeah. and so if they cannot account they no fit give out you, you go discover say politicians constantly i dey talk you know. you you, you dey talk about somebody driving one car uh, you come dey ask am say wey you dey talk say how much you dey earn wey you fit drive, drive that this, kind motor. yes because when the guy dey come out from im office i ask myself i say wetin dis guy wetin dey dey pay dis guy for inside here when you come dey drive this motor ordinarily hmm. but when you see the way the matter dey go you go know say na mr luther coming to loot who <laughs> looted <laughs> mr luther looting the luther ah, yes <laughs> so ah. i I wan make we just understand say we no really get any agency for nigeria wen dey for their people. pipo hmm, hmm. All right, still on the premium times um, this morning on the uh, investigative table. Another one, uh, another headline I say customs recruitment. Four persons to be employed from each of 774 local government reps. Now they talk this one. May reps go sit down because the number when custom need don't complete. <laughs> remember that video the video of that uh, guy of that when, guy wey wey dey recruit into this thing not to salute yes and yet that same man we see am with picture uh, for one uh, picture where he for the bandit the truth of the matter be say if custom i mean if reps dey talk the language of the issue of uh, uh, quota system they don forget am <laughs> wey they do four four person from each of the four hundred and uh, seven hundred seventy-four local government mm. they don't forget say nigeria is not operating on that ground make dem not forget say not be government empowerment project that they run o na civil service matter so it will always go back to one local government producing more more and then a a particular state you fit even get only one yes a particular state and some state no go even get so the the house of rep wen sit down there dey talk very soon the other members go tell am say hey guy you know no say you know there are more people where they talk for nigeria so rep right now in fact in the first case we no get rep we no get senate we only have one arm of government which is the <laughs> we, i mean we only have one section of the government which is the executive so now the order when presidency give custom head that man when he talk say no go wear mm, uniform again mm. second time na him go carry out no word rep dey talk because otherwise you discover say by now you don ever hear where they say rep that the people dey ask for veto veto veto rep get the mind to if they veto none of them will go office again the same thing it is if they insist say when they insist on the 774 local government in nigeria to provide whatever when Kenya kenyamu dey supervise that employment yeah yeah what happen seven hundred and seventy-four thousand when they talk wetin happen till today how many people get am for edo state when e go use wheelbarrow go start wheelbarrow and shovel go start farming <laughs> so you go discover say when rep dey talk. abeg remind me we need to buy wheelbarrow and shovel <laughs> and cutlass okay. and boots and, <laughs> and rake. okay you can imagine. for our own empowerment. okay for that kind of forest when person dey clear you mm. go hmm. buy rake and funny enough the rake come be just rake when e finger be like uh, this thing wey dem dey do uh, flower bed you wan take am go dey rake forest i you know sometimes i no understand whether these people dey so seven hundred and seventy. no you know say the indigenous people of nigeria no dey reason. oh. Mm that's why that's why they dey do us uh, google oh, okay mm. so the rep make dem just close mouth dem don talk make dem talk say we dey on the page na im be that one not wetin custom really wan do so that people no go dey call dem rubber stamp rubber stamp eh, you know say no no e don deny We are not. deny we are not rubber stamp but eh. the reason why dem deny na because dem be <laughs> that is just the truth. God, I'm not talking. I'm not there. <laughs> all right person sit down talk say we don't approve frivolous loan yet you approve loan every month every month wetin be the meaning of frivolous i no know i no you know say i no go school reach like that uh, <laughs> even if we no go school from the way e start first of all you have to stay free and then vol uh, when you come know where e go if you dey approve loan every month ending you e never frivolous <laughs> e don free him for last. so wetin come be the one wey you come deny so because he know say na rubber stamp him be he say we are not rubber stamp which implies say him own him the the present led senate by the same man mm. na na na rubber stamp. okay ogadeomo okay, eh, still on the premium <laughs> times uh, i know say you go like this one well well mm. say i will return to farm after my ten ure na uh, president muhammadu buhari na him talk this one. the one wey dey daura be the one wey dey niger. <laughs> e get for niger. no be him talk say cousins dey niger na him make dem dey construct road go there. go that side. Mm. so we should know where he but said he wants to return to. you know when i read this thing eh, i con dey i con dey wonder say no be the same casino wey dem no dey let farmers farm na him say him wan return to you sure say him farm go still remain by the time he he he go back or right now they do amik adjournment for there to wait for his farm not to be eaten up. Mm, mm. or helicopter dey monitor the farm every day. okay you get the power now you get the ability but everything the truth of the matter be say ma let me just tell us the truth the man no return to any farm because if he actually own a farm a real farm they they let agriculture work for nigeria hmm. you see make we just make we no lie to each other you wen like biro no dey let pikin break biro mouth. Eh, but oga adeomo you know say e get some some people wey dey like monopoly eh wey dem no go want make your own good, good but i go want make uh, uh, my own so that i go come you go come be like so come dey buy from me you go come dey buy eh, from me eh, but so if it be say e secure In farm in farm go still abi the six point five billion wey they approve for ranching na because of im farm if uh, anything is possible with this government we just do am mm. through the government to mm, keep di mm. farm going but why you dey talk like this now you no know say most of the government uh, projects wey suppose be for di pipo say na for the person na e dey always mm-hmm. uh, i don see am i don see am when constituency project on personal radio station oh ah, this one you too intelligent sef <laughs> yeah yeah. or or farm own go come become your your personal one and all that so we dey see am anytime wey people dey for government like that dem just see one one good one colombian key into it by the time dem comot for office they go come become their own uh, uh, personal even till now get a project of about a hundred million no work but they own They right now the same sitting governor He own dey work okay yes e don from there dey carry con go somewhere now okay. So uh, anyway, make we they watch out and see how lasting all these kind of things go go. Mm. You see, I did discover say, say they always end quickly. Yes, no be the matter. They always end quickly, quickly. because it's e not clean now. The intention ah. no first day genuine from the offset. So from the onset, it e no day genuine. It e no go ever go go lasting. It no fit. It no fit. Okay, this one you go like and well well. EFCC arranges fani kayode for alleged forging forging eh, medical reports. how a ox minister anyway na allegation be dis um, Eh, na allegation be this the government wey we get we just we just man we just restructure the government mm, recently so mm. even as at this morning we restructure say you are guilty until proven innocent so right now fayode is guilty until ffk ah. you run enter apc because you no wan make anybody follow you mm. you con dey begin commend the man as the best man oh they don first arrest am on the issue of forgery of something that day they con dey arrest again on eh, eh, medical report oh you oh, see sorry eh bros that time when we tell you sit down for where you there, you don't listen we don't see him now but you know you know say one baba talk say this man say na only him belle na him dey <laughs> of course it's always now everybody don't know I am saying. I just you know eh, people like we oga mary just talk just now say mr merry christmas say uh, the issue of integrity don't die hmm. so hmm. politicians don teach say no integrity dey fit survive if you get integrity you are on the odd side -huh. Hmm. so the guy don see am say i rather become dirty get what i want than for me to so for even forging to forge health eh, report na to tell you the extent to which the man dirty reach no need to forge am now my go fit forge am you know why you know i remember wetin happen during dora akuyele before the then obasanjo call am to go head the woman dey release money for am say go for outside treatment he say dem go fit take care of me for my place he go village when he wear come back he return the check the money the money no madam we don sign am make we just talk say you don use am he say i no use because the woman wanted to bear a good name is rather to be chosen than great riches, loving favor rather than silver and gold. Right now, it is a bad name is rather to be chosen than than integrity. Mm-hmm. and riches uh, and uh, yes. whatever better than uh, than a uh, good name. a good name. So the guy they capable of doing anything. You can forge. These people mm. they not get children. They get so wetin dem dey teach wetin dem dey teach their the children. the lesson is when you get there don't forget your father what he was always doing to be a professional guy na lesson and that is why even their children on the street behave the same way the same man he pikin after i don do this thing he pikin go just carry go just carry one hundred and fifty thousand go buy one casket na drink dem dey call casket no be the one wey dey dey bury person. E So they dey talk casket <laughs> now no no we don go get no na drink you go just buy am one hundred and fifty thousand take am wash hand because the father don't teach and said, see how you waste you don't labor for it but you don't expect as i go run up and down sun go deal with me the weather go make i go get mm -hmm. katana or all of those stuff i go come use one hundred fifty thousand take wash hand hmm you you understand what i'm trying to say i just sit down now my pikin go just carry my ten thousand naira e go come go you no return back to the house so e, e good make we understand say sometimes i say our some parents dey teach lessons okay tomorrow now even as the as the federal government dey teach lessons now you can imagine if this guy pikin grow up somebody said e papa na like this e first dey behave a pikin learn from am and he hmm. come manufacture children different places He come see the way they behave if e pikin come sit down for east behave like this you come dey say no be that man born am how eh, how you fit think say no go dey do like that. Ah, wow yes so so na wetin dey make di society dey deteriorate yes yes. because of dis corrupt eh, families wey dey corrupt their children it it come be like eh, uh, generational uh, uh, issue now mm. transfer transfer heritage yes so bad thing when you dey say cash dem young when we dey complain of the issue of cashing dem young that day yes it is good to cash dem young but the question is the person wey you dey send to that place to cash dem young who im be wetin you wan go cash dem wetin go cash? <laughs> and wetin dey im body to go use cash. catch hmm. yes because sometimes you will discover say the person when you dey it, it takes the grace of god eh, to take to take look away from these present issues and then you come say you must still remain mm. who you wan be o oh. na as we just choose to be like you talk you say everybody get this thing for body eh, that to be good or to yeah. be bad na which good one you choose to let play out well na him be who you be na him just be the matter so the guy the, in fact even if efcc never judge am i don judge am ahead. <laughs> oga de omo na our brother is still be o make we no give am to the cleaners na. you see see this guy eh he sit down talk say him name no be yoruba na this same guy o oh, he say him name no be yoruba say him no be from yoruba him na anago say the word yoruba came from the fulani that nicknamed the the people mm. as trickish people that is the meaning na he interpret yoruba to be trickish people set of people when e come talk say the original name na anago and na him really dey trickish pass <laughs> All right, my people, na still dey listen to us on informe radio and this na investigative table our paper check check program na premium times na we dey take since but make we sharparly sharparly enter the vanguard eh, newspaper <laughs> yes the vanguard newspaper today wen e be saturday we quickly dey pick this one <laughs> eh, imo the big uh, banner when they here say imo kidnappers don't turn cannibals roast victims uh, The come tok say uh, kidnap five monarchs in one week They come kill one hmm. well this our royal fathers matter we need to really take did they go on no? Oh? Hmm. if all the kings for imo state not vanish they no get king again how they one context survive how they go They live their life This one na deliberate desecration of the land yes who dey fight who dey fight no matter uh, yes we know say uh, sometimes some kings too they like money on title and whatever hmm. who really they fight this traditional seat somebody is doing it and the person they pretend to be innocent. Well, what we saw was an eyesore. DSS, after some arrest. na talk this one. He say after they don't make some arrest, he say wetin they see was an eyesore. Uzodinma link evasion to April jailbreak, vow to tame criminals. <coughs> Sorry. Thank you. Uh, <coughs> insecurity, trouble they loom in not as serving northeast governor and ex northwest governor the mobilize group for mass protest uh, northeast northwest uh, both serving and not serving i wan make una realize one thing say all of una dey there when una own talk say na business these guys dey do na una wan do the protest abi una say dem dey organize group. Uh, group which group. which group. dem wan use uh, the indigenous people of nigeria to go dey protest say we are against. Uh, when the same sitting governor so yes when the same sitting governor talk say they were doing business and that pub was the only problem in nigeria. Hmm. You say they come uh, seek uh, support from uh, secessionist agitator across geopolitical zone can you imagine <laughs> the same people when you talk say there be problem you can't dey seek their own support mm. uh-huh. meeting held in asokoro maitama residence of governors with northern coalitions to me oh, coalitions <laughs> make una fight for a better north but make una no join hands with these politicians Now use and dump projects they won't carry on a good duo because all of una dey there the same coalition dey there when the guy called uh, that young man that man when the erufai when he talk say na business bandits dey do so why you not go to protest for somebody's business now okay 2023 north central leaders insist on presidency saraki gets endorsement southeast and southwest they dig dig deep dig in uh, in they dig in group come dey pressurize tinubu and uh, osinbajo say make dem run for the position of president ayim um, obua uh, mogalu others for southeast uh, quest uzodinma direct birthday message to idibo send west to sponsors of insecurity in the state become present budget of 20 or uh, 381 billion for 2022 imo state no guessing guru road and yet we dey <laughs> we make budget every year i am out to make girls avoid pitfalls that crashes my marriage mm. <laughs> okay you don't use your own lane now you won't tell others Buhari, Ikpeazu, Jonathan, Atiku, others mourn as Ugwa paramount ruler is laid to rest. Okay, eh, na this language i no dey too like they go come name name all these big big positions and people they go come say dem mourn how dem mourn which tears come out from their eyes <laughs> how dem take dey do the money? no people get different ways of mourning now. okay we sympathize. Uh, yes okay. uh, get some of us wey no dey wey no dey fit cry okay eh, but na laugh na we go dey laugh um, mm. scandals milestone that shaped nigerians 2021 entertainment industry you'll see am for page 16 and 17 police killed my only remaining son threatening to kill me too visually impaired woman you'll see am for page 20 of the vanguard oga adeomu wetin dey happen wey we no dey get feelings for for humans again we no dey get um, sympathy or um, uh, empathy for one another wetin dey wetin dey really you happen. you can imagine you see my. my the Vi vis visually impaired, impaired woman, woman. the kid the only remaining son. so how dey come want make this woman survive na. Uh, eh, maybe police go deposit one somebody for their house when go dey lead am in the... and out because dem don kill the only pikin na wey remain na. wetin dey really happen. You see, the truth of the matter be say the extrajudicial killing when they Nigeria too day high, and the language impunity, impunity. it don't too day so high for uniform men, and so we know they see them as waiting. Eh, I don't want to use this language, so we know they see where we suppose they mm. see hmm. things from. Instead of force, to the look say, if I wear uniform, not to protect life and properties, and properties. of the citizens. Now, but now I go after the people. To harass the people. Yes. So and destroy their lives and properties. It good make we realize one thing. Say this country, mm, a time is coming. You can't wear uniform on your own. You can't start the fear. You can't the fear. Say it be like say, I no go fit go out oh, because of the uniform when I wear. Okay, that one go make us run inside to the punch newspaper. federal government fails to declare the punch newspaper when uh, the big banner when they here say federal government fails to declare bandit terrorists weeks after court order they fail to declare two things now i get for here okay make i take the smaller ones bullet when follow them say attack intensify <coughs> over 800 killed within five months in kaduna orders Federal government in talks with US to deploy Super Tucano jets. Source, many talk from there. Gazette on bandits out soon, Attorney General of the Federation. Soon. But when e reach the one IPOB. of ipobo na kíákíá na im dey do am. as dem do As sharp e no reach twenty-four hours. sharp sharp. e no reach twenty-four hours. okay it e not reach four hours when it e declare them that is why all radio stations they use the language prescribe prescribe prescribe <laughs> well uh, loss of energy made me stop at fifth wife a ninety four year old <laughs> owa of uh, idare oba aroloye na him talk this one he say na loss of energy na im make am stop for fifth wife oga adeoma we no quick now if to say we quick now we forgive am solution <laughs> so na e go continue a partner one i visit you i just drop that thing for you you are returning back you are returning yeah, yeah so full time in fact full time and everybody at home will be running around <laughs> so we are in trouble this period <laughs> especially this cold period so no be he say he say idanrin idanrin town idanrin dey cold well well this uh, december so, ah i can imagine what is going through for him to be <laughs> saying this. uh, uh, uh, 90 guinea. Eh, eh, it's, it's four years old. Ninety four, yes <laughs> but you know something eh this all these uh, our old men so they st we still dey take wives you see the one for the north uh, wey wey don Uh -huh for katsina wey carry eh, new wife eh? yes so e still dey produce dey produce then why the western world dey talk say we dey overpopulated we dey complain why are they not complaining the complaint for us on that issue of population hmm. when the edo state governor talk say we need to work on our population because it's going it's becoming mind-blowing i i personally understand not personally i no like that statement o oh you know why let us be very very very very sincere the question is let us check the benin city center i can conveniently count over one hundred thousand buildings wey no human being dey stay. okay. and yet we dey talk about overpopulation. say overpopulation. from if you enter from rokosa the forest between rokosa and iruepe. Mm if na overpopulation those build those that forest no suppose dey there e suppose don become community communities because we need people to stay there what are we now im make wetin be the real thing wey dey for this matter na im make people they are constantly looking for political money for government to mean foreign nations to hmm. keep dropping something for them. say he's fighting his we are It is a complete lie we are not overpopulated make dem leave us. and yet they will tell you that politics is a game of numbers. ooo oh, then they, now they say we dey overpopulated they come go do road to to to even bring in foreigners. foreigners into a into country that country. is overpopulated why would they lie. then during election sorry during election we know wetin the same governor wey make that statement wey go use trailer go bring people from trailer outside trailer loads go bring people from outside wey still dey this state now wetin e promise those people He, promi- he promised them opportunity to unleash terror so that insecurity can be everywhere because otherwise overpopulated. overpopulation. abeg uh, our our able men wanna carry on the only thing say make una make sure say the money to take train these children dey available yes so I, that I, they no come become nuisance for the society. e be like say if i enter the belle i see one place where one man dey talk now say e be like say uh, okay if e dey here. Mm. <laughs> e dey here na even near the man sef. okay he say Our family will soon be more than a community. Son of a late Enugu man with 68 wives, 400 children, and grandchildren. Mm, mm. Yes. You I, see? I, I, I see that one. I see now, that. the man gets 68 wives. The question is, did they thief? No, they are no. eating they get their own community they get you know say those days na the the wealth of a man na him uh, was the number of uh, children wey he get wey dey make dem dey get large large farmlands and dey generate food and dey now serve other pipo with the food dey mm-hmm. grow so the truth of the matter is that and then dey train their children yes so first of all if we actually look at what this man is doing population was supposed to be an advantage to a community. Yes. But when people they see population as a cause because they deliberately look away to generate heavy problem, then they'll come and talk say we are trying to solve them. It's not true. How you go first allow a problem legal for ten years, you now be able to solve You think you can solve it. Now let us you can solve it for a period of just three days. Mm. Make a quickly run, enter the issue of uh, staphylococcus. Okay. On health issues the man and the woman has a kind of a, a different body structure mm-hmm. because of the tiny um, uh, uh, uh, uh pipes when when I can just use them like that when they when they carry things around the man um, um, lower the pubic region mm-hmm. you discover say when man take infection get infection in less than five days <laughs> e don dey hold e teeth but a woman fit get the same infection for so five years, years over na inching dey make am dey know say e be like say wahala dey here or who go there go come out tell am say e be like say this thing no no pure o hmm. now the man wen e dey treat himself after five days the treatment of the man no go fit dey lasting like the treatment of a person wen e own don last for five years so when a population don dey we don leave am we leave infrastructure we leave everything things we were supposed to put in place on daily basis we leave them after they don spoil for a period of one hundred years you come dey talk say we have tried and it's because of the overpopulation no be inside the population you for grow. oh why dem no delete you so that you no go dey among the population. you dey let people dey run advocacy on overpopulation so that make dem dey see reasons to kill say they they will always be killing mm. the question is why that period the period when you take dey grow was there no overpopulation because at at every age there is overpopulation okay now anybody wey don become adult is not overpopulated na the people when dey my people uh, sometimes i don really mm. talk say i no wan vex so <laughs> we need to change our mindset mindset because we get we get enough land population was supposed to be a blessing a to nigeria a blessing to nigeria so why we come dey talk now and say and the way this uh, population agenda don e dey take place o. e dey take place uh, and with, the politicians don key into the yes. project that is why they dey do advocacy Be on coronavirus. because they want the lands. they want the lands they want uh, they they want to confiscate the. oga adeomo right now dem dey take land na uh, building housing housing housing even farmlands they don destroy farmlands to set up um, buildings uh, yes. Eh, housing uh, estate, uh, estate and all that they no dey reason say the people wey they want they they, they say we dey overpopulated o they they dey build houses so the people wey wan stay those houses how they wan take survive oh oh sorry i know i know go how dem take survive those of them, wey don get farm eh, eh, land eh. na im go come dey survive the people wey dem dey build the houses for yes. cause those ones wey dem dey build the houses for now dem no go go into farming since no, most of the communities don't, they, don't sell yes, their, their, farmlands, their farmlands to, for, to, to, for estate, estate, estate, estate development. Yes. Oh, okay. And you will discover one funny thing about all <laughs> this. Kin- you will discover, say, at a point, uh, maybe one day, politicians will start to pay house rent for people so that people will constantly live to they worship them. Mm. Just as it be now, say somebody they not even know the number of houses when they get for inside this town okay oh, subsidy matter nlc fix january twenty-seven and february first for nationwide protest nlc the biggest failing group in nigeria nigeria line congress not be labour congress again i say you know wetin dem call them na even as those ones wey dem no dey call them uh, rubber stamp again this one we talk say make dem no dey call them toothless toothless uh, bulldog <laughs> ruthless bulldogs bulldogs they just dey fit january january twenty-seven see right now right now wetin wetin dey come na na the indigenous people of nigeria na want to protest wey no correct things Not be una <laughs> no ah, ah. no in fact even you go go you go run comot no action group no <laughs> they don't they don't and na very few uh, eh, csos na e even dey work with the people na e very few. e dey here one dey here e <laughs> say seventy csos beg buhari to assent to electoral bill urge national assembly to veto president if he decline to <laughs> to sign. so na cso na beg na e cso come dey beg now. you can imagine. <laughs> so so they don their power sef don dey powerless. powerless because all of them na political offices holders dem be okay these ones na the the ones wey when when government get get hand to i uh, uh, eh, understand we still get uh, you know the eh, ones eh, uh-huh. so we still get the ones wey know say they stand for the people yes e, even the even as dem dey throw stones to dem those people mm-hmm. still <laughs> na but i like gist <laughs> so so there's make because you enter make i quickly take this one you fit take the call So they has me after torturing me, torturing my son to death. Delta police woman. Now I talk this one. Ah, that thing pain me. Oh. <coughs> when I read that thing, uh, Evans, that thing Evans demanded uh, two million dollars. Got forty, no, four hundred and twenty thousand dollars before releasing my husband. Now witness. Now I talk that one. Okay. Hello. Oh. Hello, okay. Uh-huh. Eh, i call again. Uh-huh. Eh, uh, I call again. Uh, very quick one, uh, I beg. That CS, those CSOs with the beg, so this are with the CS. Which <laughs> the, the truth is that they chop on president table. That means they beg them. Then they went to because I chop for pres- they president chop table. For president, president table. table. And, and, and now, yeah, now what we talk with that now? Okay, you're there in the spirit. Oh, you're not uh, you're not there for here, but you're there in the spirit. <laughs> you now exactly, and because there's no way where such people go begin civil mm. society organizations go mm. begin beg for waiting they they the right of, of Nigeria. The people. Of the indigenous of the people. of Nigeria. Uh, uh, you, you even the even the uh, the uh, amendment matter. Mm. Uh, they amend then they, they avoid electronic vote. <laughs> you know, people say people stay at the comfort of their in their homes mm. so that they go make their votes and if you know, put electronic voting and they did beg and then, then, then they take sides. Mm. They are working together to give an impression that, that they are the ones taking Mm. In that can we, Abacha, there's uh, one uh, uh, one million man back match mm-hmm, uh, mm-hmm. So the people are taking they're begging me to use them. They are begging me that they must have the now. Mm. They are hmm. begging me. They are begging me. So all those kind of things so they, they, they, only represent this person. They represent Nigeria hmm. Nigeria Okay. All right. Uh, make I quickly uh, put this one. Make it no commotion. Is that? Is that? make you wait. Uh, you, I want make you put okay. man for this matter. Hush puppy matter. Yeah. Six months oh. after FBI indictment, IG yet to forward advice on Kyari, says Police Service Commission. Because uh, uh federal government they cover up. Uh, we mm. talked uh, for the previous program about what is mm-hmm. the teachers. Mm-hmm. Yes. One of the teachers. teachers. Martha will be saying we don't indict political player. Mm. Political, uh, uh, uh, political player. I mean, um, major people that also sponsor this government mm. when the matter concern because if you say na just individual people from government wey dey fit uh, hush up the matter further including this abba there are people wey dey fit dey keep bill wey matter for court even melaya this uh, ah, okay. wey this blogger. the thing dey dey sell somehow. e blind say where yeah. you The network uh, eh, dey do They do all show show show show for ear They make ear pain us. Yeah all right thank you for your for your contribution mm. Mm. okay all right. the, the last one when i want pick from here say fulfill promise give us a bebeagu now ohaneze tell southeast governors well uh, make una no just vex i no sure say dem go fit fulfill am <laughs> because uh, the glory of a leopard is not what leopard want it is for leopard to go and do his work um, lassa fever eight health workers affected. ọ̀gá ni ọmọ ìsàmìlù for trouble. you talk am finish now you waka you waka comot. because okay, go. e <laughs> good make dem know see when dem when dem dey talk when dem first talk say na the glory of a leopard i say you see these people just dey dey dey. well since that time till today wait you don ever see where the leopard for waka for inside forest. Mm okay lassa fever matter eight health workers affected. Eighty-three die in edo ondo and others this one uh, you see, see guy game when they play for here they say eighty-three people don die for when you add edo ondo and some other places they come say nigeria don record four thousand and eight covid nineteen cases in five days in five days uh, Well, that will show you say na COVID nineteen na supersede Lassa fever for mm-hmm. Nigeria. Yes, that is just the game I'm trying and, to bring and out malaria. from. Uh, and malaria. Mm. Meanwhile, <clears throat> na, na, Nigeria na actually be the headquarter of mosquito. Okay. So why would malaria not be here? I even doubt they suspect now whether they don't bring the sterile malaria, uh, eh, uh, eh, sterile mosquito enter this country too because our politicians fit put am a container and carry come here resources in uh. Ijan land don't belong to Nigeria. Uh, INC, nine they reply Obasanjo. They say the resources when they in John land, not before Nigeria. Make you know they talk them again. Uh uh, uh, uh, wait now. If Zamfara state governor, if he talks, say the resources where they for Zamfara. Saying na their own not be for nigeria eh each and every one of us uh, we fit lay claim to all the resources wey dey our side my own na my for eh, myself and my info yes not be for nigeria not be for nigeria so nigeria should come and be buying from me abi yes is that not what it's not be cbn dey go buy buy gold from From them eh, to trade to trade but oil wey dey for carry am for free niger delta open your eyes o oh, and do the needful <laughs> ah. your oil is for nigeria but their gold is not for nigeria their hmm. bitumen is not for nigeria They their wetin again so they are cone okay abi any other thing uh-huh. ammonium is not for nigeria dem dey go sell am carry money give the state but for you na you dey pay the tax They go say your oil is for nigeria okay oh, tinubu silent as akande adebanjo trade west over lekki house you hmm. know hmm. say the old the two the two old men the two old men dey quarrel seriously they dey but the guy when both the ones wen write book and the one wen commission am and the people wen wen read am the some the one when they concern you know sometimes wait now here they talk about politicians not being able to do the needful mm. uh-huh. you can imagine <laughs> okay uh female soldier who accepted proposal from COM members in public allegedly detained by Nigeria Army. <laughs> Why the Nigeria Army dey oh. spoil show for these people now? <laughs> Wetin dem do? Okay, soldier no suppose share uh, im love for for a, uh, a bloody civilian. civilian. <laughs> but the guy no bloody finish na no be the same soldier strain am no be him make the climb no be the same people make am climb rope no <laughs> be the people make am jump and do working on the this thing. why we dey constantly dey dey put ourselves down. you see in the presence of the world the international world. man make i first tell you let us be sincere in the force they believe in this part of as a female serving police <coughs> a female serving army officer. Mm you are the property of the boss until when e feel like say make e let you go when you check proper investigation done on the that so dia woman when use that copper fair rub ground for inside this thing that time for calabar yes na that same issue say how e get the gut take dey touch an army officer uniform reason dem come finally trace am show say eh, this girl and this man meet for camp but you he and your oga get something mm. so you dey come as a female copper dey serve for inside this place you come dey begin dey come near am my own <laughs> This one now dem fit detain am as after telling you say you be our property for now mm. you go dey do proposal for outside uh, you go dey receive receive proposal dey receive ring ring publicly publicly kiss the guy guy join for waiting. <laughs> na im make am sometimes female soldiers dem dey like civilians but dem always dey do am very coldly sometimes when e dey come e go do am The period when nobody go feel say im go come around because their bosses dey constantly dey do intimidation i i i i don't be like say i bin don tell you one story about my own personal case uh, when they take hilos tell run enter my apartment <laughs> and then the one went past them call run enter them yeah, <laughs> eh, i still remember mm, that hmm, hmm. incident mm. it, it no dey funny anyway but because when soldiers dey start this intimidation nigerians see it as god punishing sinners because we constantly dey see soldiers then as anytime when dem misbehave mm. they say they, they were untouchable the law was there for soldiers never to come and beat a civilian but we know they see things from there. Um, but now they just dey. misbehave how so it actually does that mean if you day into the ideally how can i be an army officer you go allow the same person marry an army officer born army children abi. Mm. Uh, that is not how it ought to be you need somebody who is. maybe they get some some laws wey wey. no then they have the number of years wey you suppose work before you marry. no get the number of years that's to to show it publicly like this maybe say dem no dey display am uh, yes maybe they no e be like that. dem fit tell am say why you wear uniform abi. Uh, eh, maybe the comedian wey wey joke When they come arrest am they eh. detain am eh, eh, but they don free am but why be say even when their own men dey marry a civilian na the they get ceremonial uniform why the army need to answer if you say why you use uniform take do proposal why did they wear uniform take do if that guy wan do wedding if they finally approve he should do wedding no fit wear na their ceremonial uniform he go wear no fit wear white. the girl the girl no fit wear white na their ceremonial uniform e go wear to do wedding so we need to straighten out some things in this country anyway when e reach our turn we go correct am uh, something is wrong mm. agbero lifestyle just run enter into all forces eh, eh, all, all forces and e come dey begin dey be like say na normal norm e no correct e no be so well my people e dey belittle us for the international world to the international world the na american marine they dey they dey propose to non non marine and and they dey marry so their man for us dey marry person and e no dey sometimes in most cases dem no dey marry each other so we should look for a way to make things work well uh-huh, not be to dey borrow and not ready to borrow the root join am <laughs> my people my name na adeomu akawo i dey salute una this morning una well done o oh. alright uh, we thank una say una take join us this morning on investigative table uh, i know say una enjoy some of the headlines wey we fit share with una but make all of us dey proactive because wetin we dey see right now na reaction na we dey look at but <laughs> eh, all the learning wey we dey learn all the teaching wey dem dey teach us na wisdom na we go take do am we di indigenous people of nigeria we go get am right and do the needful so na now na we go begin prepare against 2023 we go change the narratives Uh, like our ogade omoto say maybe na palm tree uh, party <laughs> person wey dem no expect na im go come come change the narrative make each and every one of us ready to play a cleaner better politics come 2023 even as those ones wey dey na dey retire one dey ready to retire go their farms we dey ready to beef up especially security of our country and also the uh, human capital development and better policies wey good for us to take enjoy our country nigeria my name na olayemi i salute you.